Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan as magaalaa Waashingten DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa muddee ja'a bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 27 bara 2002 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu hanbafqaaduu morodaatii qophii keenya har'aa keessatti. Gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatanii dabalatee gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha amma sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa jecha amma oduudhaa fi gara tujubeettiin isin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. godina walitti bu'iinsi keessatti balbali baha wallaggaa akka bulchuuf mootummaan koomaandi poostii akka gadhaabu paartileen siyaasaa sadii gaafatan walitti bu'iinsa uumameen hedduun ajjeefamaniiru qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru paartileen siyaasaa sadii naat paartii paartii warraaqsa uummattoota itiyoophiyaa fi paartiin tokkummaa itiyoophiyaa mootummaan kanneen badii dalagan murtiitti akka dhiyeessu gaafatanii jiran dura ta'an paartii. koongiresii federaalawaa oromoo piroofeesar mararaa guddinaa gama isaaniin bu'uurri rakkoo kanaa adda addummaa siyaasaa. mariidhaan hiikuu dhabuu ta'uu ibsanii baha wallaggaa qofaa otoo hin taane walumaa gala naannoo oromiyaa keessa sabatiinsa dhabamuu jiruuf furmaata fiduuf mariin barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru godina dhiyaa wallaggaa keessatti maal uumamaa akka jiru mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo oromiyaa ibsa akka kennanillee gaafataniiru jechuudhaan gabra mikaa'el gabramadin gabaaseera. akka kaka'umsa yuukireen kan ofiisheetti midhaan dooniin ergame ka jalqabaa biyya ollaa jibuutii kataate itiyoophiyaa dhaqqabsiisuuf jibuutii ga'ee jira midhaan yuukireen irraa ergame kun waggoota kurnan darban keessatti ennaa hongee hamaan naannicha mudatee jirutti embasiin yuukireen itiyoophiyaa jiru wixata kaleessaa akka mirkaneessetti midhaan toonii kuma digdamii shan kun tattaaffii sagantaa nyaata addunyaa kan yuukireen irraa midhaan gargaarsa namoomaa erguuf maallaqaan deeggarame irraa adda ta'uusaa beeksisee jira ibsicha akka jedhutti dooniin lama. mataa qamadii toonii kuma soddoma fe'ate torbee dhufu gara Itoophiyaatti kan ergamu yoo ta'u yeroo ammaa doonii sadaffaan qamadii toonii kuma digdamii shan fe'ate gara Somaaliyaa deemee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoonni Yuukireen haleellaa Raashaa marsaa haaraa gama bahaatti jalqabame ofirraa ittisuu jalqabanii jiran. Jeneraalli Yuukireen tokko akka jedhanitti haleellaa misaayilaa Mooskoo kan humna ibsaa addaan kute teeknishaanonni humna ibsaa bakka itti deebisuuf tattaafataa jiran. Loltoonni Raashaa naannoo Dooneetsk naannoo Bakhumuutiif Afdiikaa keessatti haleellaa isaanii walirraa hin cinne itti fufuu isaanii jeneraalichi muddee ja'a akka ibsanitti. jeneraalichi muddee jaha ibsa kennanii jiran soldaar berkoon kaamiyaanskee andriivkaaf yookaaliivkaa dabalatee haleellaa boombii taankiif meeshaalee waraanaa qubsuma naannoo sana keessa jiru gara digdamaa haleeluu isaatiin humni ibsaa addaan citee jira pirezidaantiin yuukireen volodimir zeleniskii haasawaa guyyuu muddee shan galgala dhageessisaniin haleellaa raashaan raawwatteen namoonni afur du'uu isaanii beeksisaniiru garuu uummanni keenya gonkumaa abdiin kutatu jedhan misaa'ila raashaan dhaabbileen humna elektiriika biyyattii erga haleelamee booda walakkaa magaalattii guyyoota dhufaniif ibsaa malee akka turu bulchaan naannoo kiiv himaniiru. gama biraan rooyiters akka gabaasetti bulchiinsi pirezidaantii yuunaayitid isteetsi kan joo baayidan muddee saddeet hoogganoota dhimmootii boba'aaf gaazii waliin walga'ii gama viidiyoon waamuudhaan akkaataa waashingtan bu'uuraalee caasaa enerjii yuukireen deeggaruu danda'u irratti mari'achuuf jiru kanneen kutaa yuunaayitid isteetsi joorjaa keessaa. sagalee kennan dorgommii xumuraa akka sanatii biyyattiif taasifamuu murteessuuf jiru isaanis deemokiraatichi sanatar raafaayil raanook irra deebi'anii filachuu yookaan taphataa kubbaa miilaa beekamaa riippaabilikaanticha heershal waaker filachuudha ba'iin sagalee kun sagalee ittaantuu pirezidaantii kamaalaa haaris sagalee walqixaa irratti hundaa'uudhaan deemokiraatonni sagalee caalmaa sanatii keessatti 51-49 ifatti qabaachuu yookaan mana maree keessatti sagalee 50 walqixa qabaachuu isaanii murteessuuf jira filannoo waliigalaa. ji'a darbe geggeeffameen namoota sagalee kennan miliyoona afur keessaa raanook sagalee gara kuma soddomii torbaan waakariin ka dursan yoo ta'u garuu sagalee caalmaa argachuu dhabuun filannoo irra deebiif sababaa ta'e. daldala cilee chaayinaa waliin walqabatee mormitoonni himannaa malaammaltummaa dhiyeessan gara masaraa mootummaa mongooliyaa seenuudhaaf yaalanii jiran kan ulaan baataaritti argamu embasiin yuunaayitid isteetsi wixata kaleessaa akeekkachiisa kenneen xumura torbanii mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman waltajjii magaalattii sugbaataaritti wal ga'uudhaan gara mana jireenyaa pirezidaantichaatti qajeelan mongooliyaan naannoo chaayinaa waliin ishee daangessu irratti cilee toonii 1885 hatamuusaa mootummaan akka qoratu gaafata. hiriirtonni mormii kun qabeenyaan albuudaa beekamaan mongooliyaa cileef gurgurtaan alaa qabeenyaa kanneen biroo bakka uummanni biyyattii sadii keessaa lama iyyummaa keessa jiraatu keessatti sababaa walitti bu'insaa ta'ee jira sababaa weerara covid 19 lammiiwwan mongooliyaa jireenya isaanii mo'achuu dadhabaa jiran. pirezidaantiin chaayinaa xi jinping erga bara 2016 as addunyaa kanarraa dhukkuba boba'aa biyya alaatti erguun kan beekamtu keessatti daawwannaa guyyoota sadii geggeessuuf roobii dhuftu gara saawud arabiyaatti ka qajeelan ta'uu sabaa himaan mootummaa biyyattii gabaasee jira daawwannaan kun mooticha saawudii saalmaaniin ka durfamu gumii gam lamaaniif. dhaaltuun gonfoo mohaammed biin saalmaan irree irratti hirmaachuuf jiru hoogganaan biyya dinagdee addunyaarraa sadarkaa lammataarra jirtu zhing gumii biyyoota miseensota waliigala galoo galaanaa ja'a irratti kan argaman yoo ta'u walga'iin kunis hoogganoota giddugaleessa ba'aa kabiroollee kan walitti fidu ta'uu sabaa himaan mootummaa gabaasee jira chaayinaan saawud arabiyaarraa dhukkuba boba'aa akka bitattu isee ijoo yoo taatu nuusa boba'aa saawudiin alatti ergituurraa bitatti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomii tuujubee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. hongeen gaanfa afrikaa keessatti baay'ataa dhufe keeniyaa dabalatee biyyoottan naannichaa irratti balaa beelaa cimaa geggeessaa jira keeniyaa keessatti ijoolleewwan miiliyoonii tokko ta'anii hanqina midhaan nyaataatiin hubamaa jiru gabaasa dhimma kanarratti gabaasa ahmed hussein naayiroobii irraa qopheesse jaallanneetu dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'an kuma dhibba sagaliif kuma afurtamii lamaa ol akkasumas haadholii ulfaa fi kanneen harma hoosisan kuma dhibba tokkoo fi kuma soddomii afur waliin hanqina nyaataan qabamuu isaanii abbaan taayitaa bulchiinsa caama biyyoolessaa kan keeniyaa ibsee ture rakkina akkasii keessa kanneen jiran afur keessaa harki tokko. konyaalee keeniyaa kaaba bahaa sadii gaarrisaa mandheeraaf waajir keessatti argamu aangawoonni waajjira akka jedhanitti daa'imman konyaalee kana keessaa umriin isaanii waggaa shanii gad ta'e keessaa harki kudha ja'a hanqina nyaataa akka qaban yoo ta'u daa'imni kaatiriin maartin kan umriin ishee baatii ja'a isaan kana keessaa tokko kaatiriin akka jettuutti.
mucaa koo yaaluuf yookaan wal'aan saafan gara kilinika kanaatti fide nyaata ga'aa hin qabne akka haadhaatti caama kanaan rakkannee jirra dinagdeenis bu'eera kanaaf mootummaan gargaarsa akka nuuf kennu gaafanna.
aangoonni keeniyaa akka jedhanitti caamni guddaan ammaan dura mudatee hin beekne kanaan namoota gara miliyoona afuriif tuqaa shaniitti dhiyaatantu gargaarsa nyaataa akka barbaadan isaan dirqisiisee jira. aangoonni waajjir duulli qorannoo akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuudhaan hojjetoota eegumsa fayyaa hedduu leenjisanii namoota hanqina nyaataan miidhaman dursanii baruun akka galmeessan taasisan habiibaa alii maalim miseensa koree hojii raawwachiistuu fayyaa kan konyaa waajjire isaanis akka jedhanitti.
yeroo ammaa kana hojjettoota eegumsa fayyaa dhibba tokkoof soddomii afur leenjifnee jirra isaanis daa'imman hanqina nyaataa qaban adda baasuudhaan sagantaalee adda addaa keessatti galmeessu dhimmi biraa immoo kutaalee xiqqaa ja'a keessatti wiirtuuwwan keessatti tasgabbaa'anii turan qabaachuu keenya yoo ta'u yeroo ammaa daa'imman hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman simachaa jirra.
dhiibbaa caamarraa dhufu hir'isuuf mootummaa fi gareewwan gargaarsaa qaawwaa dabalataa jiru duuchuudhaan nyaata hatattamaa dhiyeessaa turan garuu gareewwan gargaarsaa kan akka save the children barbaachisummaan gargaarsa akkasii hedduu guddaadha seef the childiran keessatti qindeessaa gargaarsaa tattamaa akka ta'an mahamud osmaan akka jedhanitti.
waajjir keessatti bakka yaala gabbataaf tajaajila yaalaa sanatti hidhata qabutti kennan 191 qabna kana malees beeladaalee caamaan miidhamaniifis waan dheedan kennuudhaan eegumsa barbaachisu gochaa jirra kana malees sagantaa jijjiirraa maallaqaa gara maatii 8,000 ta'an kanneen guutuu konyaa sana keessa jiraniif ni kennina garuu kun galaana keessa coba bishaanii tokko qofa akka buusu akka ta'e nan beeka gahaa miti.
gama biraatiin immoo haadholii kabiroon daa'imman isaanii hanqina nyaataan miidhamaniif yaala barbaacha buufata fayyaa daa'immaniif haadholii waajjir keessatti argamu deemaa jiran.
siiriil raamaphoozaa himannaa malaammaltummaatiin yommuu qubni itti qabamu pirezidaantii afrikaa kibbaatii fi pirezidaantii paartii koongireesii biyyaalessaa afrikaa yookaan anc isa jalqabaa miti waa'ee malaammaltummaa aangoo mootummaatti fayyadamuu yommuu ka'u lammiiwwan afrikaa kibbaa waan dinqisiifatanuu miti yeroo ammaatti. akka xiinxaltoonni jedhanitti haalichi maqaa ANC xureessaa jira dhimma kanarratti gabaasni qophaa'ee ittaanii dhiyaata.
Paartiin Niilsen Maandeellaa Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa yookiin ANC'n Afrikaa Kibbaatii fi bilisummaa fideera ta'a. Haa ta'u malee bilisummaan sun himannaa malaammaltummaa hoggansa olaanaa dhaabichaa irratti dhiyaachaa jiruun miidhamaa jira. Gaafa wiixataa erga galee walaba ta'e pireezidaant Siriil Raamafoozaa seera cabsuu fi waadaa galan dhiitaa jiru ta'aa gabaasa jedhee dhiyeesse asii ANC'n rakkinni itti dhufee jira. Bara 2020 maallaqa sharafa alaa hedduu dhaabbata dhuunfaa Raamafoozaa isa beelladoota bosonaa horsiisuun baduu isaa Raamaafoozaan hin beeksisnee jedha. Gabaasni garee walabaa kanaan dhiyaate. Raamaafoozaan balleessaan kamuu akka hin jirree fi yakki kamuu akka irratti hin dhiyaanne dubbatan. Daandiiwwan Johannesburg irratti lammiileen Afrikaa kibbaa rakkina paartichi dhiyeenya kana keessa seen irratti yaada isaanii kennaa jiru. Isaan keessaa namni Gaareet Mukohidii jedhaman akkana jedhu.
Yeroo hunda akkan ANC itti gaddettan jira. Amantaa kamiinuu isaanirraa hin qabu. Wanti jarri nuuf godhan tokko hin jiru. Waan hedduu mataa isaaniitii fi maatii isaaniif qofaa godhan.
Paatiriik Taandiisii waan jedhan qabu.
Egaa dhugumatti jalqaba yeroo jijjiiramni dhufee ANC'n taayitaatti bahu abdiin qaban ture. Waggoottan kurneen ANC'n aangoodhaa fi hooggansarra ture keessatti garuu haala sirnaan nama gaddisiisutu ta'e.
Sodaan badiinsaa biraa jiraatus koongireesiin biyyaalessaa Afrikaa ANC'n egaree Raamaafoozaa irratti filannoo cimaa keessa akka seenee dubbatu beektonni. Roonaald Heenuud ogeessa saayinsii siyaasaati.
All the um, surveys that I'm aware of indicates that if Mr. Ramaphosa leaves the ANC, the level of support drops by anything between five.
Qorannaan hanquba qabu hundumtuu kan agarsiisan yoo Raamafoosaan ANC dhiisanii ba'an sadarkaan deeggarsaa qaban dhibba keessaa harka shanii hamma kudhanitti tarii xiqqoo isaa ol gadi bu'uu mala. Kana jechuun deeggarsa paartichaa sadarkaa biyyoolessaatti dhibba keessaa harka soddomii shaniif afurtamii shan keessa galchuu danda'a. Kanaafuu yoo gara filannootti deemne kana booda biyya bulchuudhaaf caalmaa sagalee hin qabaatuu jechuudha.
Paartichi waan tajaajilawwan bu'uuraa kan akka bishaaniitii fi ibsaa uummataa fi dhiyeessaa hin jirree fi deeggarsi uummanni isaaf qabu gadi bu'aa deemuusaa dubbatu xiinxaltoonni. Yommuu misoomni bu'uuraa biyyattii gadi bu'aa deemaa turetti bulchiinsi biyyattii duraanii inni Jaaqoob Zuumaatiin hoogganamaa ture hurrii malaammaltummaatiin uwwifamee ture. Bara bulchiinsa Zuumaa keessa dhaabbanni farra malaammaltummaa diigamee qaamoleen seera kabachiisan akka dadhaban taasifamuu isaanii qorannoon dhaabbilee mootummaa irratti taasifame irra gahee ture. Raamaafoozaan malaammaltummaa aangoo mootummaa fedhii dhuunfaatiin fayyadamuu dura akka dhaabbatan ibsuudhaan duula gaggeessaa turan. Dhaabbanni hawaasa siviilotaa dhimma malaammaltummaa irratti xiyyeeffate tokko akka jedhetti Raamaafoozaan fooyya'iinsa agarsiisanii jiru. Kaavish Fiilaayi dhaabbata malaammaltummaa to'atu irraa akkana jedhu.
prior to President Ramaphosa's appointment or uh, prior to his election into office, civil society.
Utuu pireezidaant Ramaphoosaan hin filamnee fi waajjira hin seeniin dura hawaasni sivilootaa akka teessoo argatu hin eeyyamamuuf ture. Yeroo hundaa moggaatti dhiibama. Hin amanamu. Walitti dhufeenyi hojiis hin jiru ture. Amma garuu mootummaan ANC Ramaphoosaa jala jiru malaammaltummaa dura dhaabbachuudhaan. hirmaannaa hawaasaa hundaati malee kan mootummaa fi kan qaamolee seeraa qofa miti erga jedhanii nama hundaa hirmaachisuu jalqabanii as walitti dhufeenyi jabaan waan jiru natti fakkaata.
Ramafoozaan himannaa isaan irratti dhiyaate dura akka dhaabbatanii himaa jiru. Yaa'ii ANC isa muddee kudha jaha taasifamuuf deemu irratti Ramafoozaan pirezidaantii paartichaa ta'anii itti fufuudhaa fi dorgomaa cimaa ta'anii akka dhiyaatanii xiinxaltoonni siyaasaa himaa jiru jedha gabaasni Zaahir Qaasimiin Johannesburg irraa VOA'dhaaf qophaa'e.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceenaa ammas nu wajjiniin tura. Paarlamaan biyya Jarmanii baqattoota waggaa shanii fi isaan ol waraqaa jireenyaa malee biyyicha keessa turan akka eeyyama argatanu murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa naggasaa Istookholm Siwidiin irraa bulchiinsa magaala Muniikitti kaawunsilarii dhimma baqattootaa ta'uudhaan kan hojjetanu obbo. Abbaa Jabalii fi obbo Abbaa Jabalii fi Abdoo Abbaa Jabalii fi ambaasaadara Itiyoophiyaa biyya Jarmanii fi naannoo isheetti aadde Muluu Salamoonii haasofsiisuudhaan gabaasni qindeesse ittaanii dhiyaata hordofuun waliin.
Waliigaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa wal qabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shaniif isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. dhimma kanarratti biyya jarman magaalaa nuurambargitti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo abdoo abbaa jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa saddeeti ol biyya jarman keessa kan jiraatan sheek huseen dubbisneerra.
mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa Dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo hin fudhatamin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatan haayyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef. Dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokkotti falmamee jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira. Eebbaagaa waan baay'een kaasee.
Haa ta'u baay'ee galatoomaa egaa gara Sheek Huseenitti dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha odeeffannoo qabnu kan mul'isu. Mee paarlamaan kun murteessuu isaatti maaltu isinitti dhagahame? Kana booddee hoo maaltu isinirraa eegama jechuudha?
Bareeda egaa baay'ee galatoomii. Ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa akka biyya birallee akkuma san biyya tana keessa nama waggaa kudhanii ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. nama san keessaa nama tokko waggaa saddeet caaleetiin jira biyya sana kuma lamaaf kudha afuriin dhufee buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenyaa malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqoo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqoo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqoo addaa garagarallee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaan ifii guddifatuu. as keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biraatiin xiqqoo sakaallaa keessa ture. haalli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'e ijoollee teenya hedduu namni kuma lakkaa'aman akka biyya tanallee bahan godhe gara biyya Ingiliiz biyya gara garaa akka bahan godhe kuma lamaa fi kudha afur kudha shan kudha jaha haga gartanii kudha torba kudha saddeetii baqataa baay'ee biyya tana ture ijoolleen gartee Oromootu nama hedduu ture ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya tanarraa akka deeman isaan taasee warri obsee haga amma as keessa jiraatilleen baay'ee gartee haala cuunqursaa keessa jiraachuu isa beekamaa. Ammaaf gaa wanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa bahu taate carraa gartee bareedaa akka nuu banu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deemaa jiru yoo bakka bakka ga'u ta'e waan jijjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akkanan nutti mul'ata waan kanarra.
Ayyee egaa obbo Abduu sinittiin deebi'aa keessumaa mootummaan biyyattii suni ulaagaalee inni baasee jira. Afaan barachuu, hojii jalqabuu akkasumas immoo paaspoortii biyyatti dhalataniiti yookaan immoo biyya isaan irraa fiduu qabu kan jedhu lafa kaa'ee jira. Kan akkamitti ilaaltu
Baay'ee gaariidha. Eebbaa yoonaa hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaafii kanatti ce'a. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti har'a waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama kan isaan bara dheeraa waggoota dheeraa waraqaa malee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa nagaan bu'eera wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan kan Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira. Aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. San jidduu falmii turetu tursiisee amma gaa waan gaariidha kan seerri ba'e jechumaa fi gara gaafii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqabaa seerri amma bahee warra waggaa shaniif sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa shanii fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga Oktoobara 31,2022 lakkaawama waggaa shan yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa saddeeta ta'uu, ja'a ta'uu, shana ta'uu, kudhana ta'uu warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakkiga adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warri hin hirmaatiin garuu martii carraa argatu. Uummanni keenya immoo baay'inaan yakka irratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. eebbaa inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii kudha saddeetii argatu. Yeroo baatii kudha saddeet yookaan waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti immoo waa sadi guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan.
Ayyee egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture baay'ee sin galateeffanna yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna galatooma.
Ulfaadhu aatillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennuu keetiif.
Biyya Jarmaniitti fi naannoo isheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Mangistiin kun amma baase kun dubbii baay'ee keessatti qaba. Garuu poozitiifiidha amma wanni guddaadha kun. Amma hin kennina paaspoortii Itoophiyaa fudhadhaa koottatoo asitti biyyatti jiraattan waraqaa hayyamaas ni kennina jechuun paarlaamaan kun isteeppii guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Amma immigireeshiniin keenya baay'ee nu qarqaaraa jira. Akka duriitti akka isaan infoormeeshinii argatan gochaa jirra. Karaa nu itti qarqaarru fa'a foormaalii infoormaalii itti himaa jirra.
Torbaanota dhufan keessatti murteen paarlaamaa biyyattii murteesse qajeelfama seeraa ta'ee waajjira dhimma baqatootaatti akka ergamus barameera. Sagalee Ameerikaaf Eebbisaan Naggasaa, Stookholm, Siwideen.
Hayyee hordoftoota keenya ammasitti fuufunnaa lagni naayilii guddichi sababa jijjiirama qilleensaatii fi sababa harka namaatiin kan ka'e yeroo gabaabaa keessatti goguudhaaf yookaan immoo hir'achuudhaaf hanqachuudhaaf deema jedha gabaasni gabaasa kana kan nuuf dhiyeessitu tujubeedha ittaanii dhiyaata wajjin caqasnu.
jijjiiramni faalamni qilleensaaf saamichi ilmaan namaa dhaqqabsiisu uummati walakkaan biliyoonaa lubbuun jiraachuuf kan irratti hirkatu laga addunyaarraa dheerinaan beekamu jiraachuusaarra dhiibbaa kaa'ee jira. masrii qabee hanga ugaandaatti gareen afp lagi ardii afrikaa keessaa bishaan harka kudhan keessaa tokko ta'e qabu hagam hir'achaa akka adeemu adda baafachuuf bobba'aniiru kurna ja'aan darbaniif. waggaa waggaadhaan galaanni meeditiraaniyaan meetira 35 hanga 75 ta'u daltaa naayiliin nyaachaa jira galaanni meetira tokkollee yoo ol ka'e naannoleen lalisaa ta'an harki sadii baduu akka danda'u tokkummaa mootummootaa sodaa qabu ibsuudhaan kunis namoota miliyoona 9 qe'ee isaaniirra akka buqqa'an dirqisiisuu danda'a jedhee jira erga roobi roobee booda. madda bishaanii guddaa kanaa elka ta'e haroon viktooriyaa sababa hongeen goguu mala. haalli gaddisiisaa akkasii waan jiruuf mootummoonni bishaan dhangala'u ittisuuf tattaafataa jiran garuu ogeeyyiin akka jedhanitti ittisaawwan bishaanii kun badii dhaqqabuu malu akkaan akka ariifatu taasisu dugdee laga naayil yeroo tokko kaaba masriika turan dachii ol ka'aan qarqara laga dameetiyaaf roseetaa galaana meeditiraaniyaaniin liqimfaman galaanni kun bara 1968 2009 gidduutti kiiloomeetira sadii kan ta'u daltaa naayil keessaa bishaan ka fudhate yoo ta'u akkaataa lagi kun itti yaa'u dadhabaa waan ta'eef galaana meeditiraaniyaaniin ofirraa ittisuun dandeenye kunis jaarraa darbe keessa sababaa jijjiirama qilleensaatiin galaanni kun gara seentimeetira 15 yookaan inchii 6 ol ka'e hoo'i dabalaa deemnaan galaanni meeditiraaniyaan waggaatti meetira 10 gara daltaatti bal'ataa akka deemu eejinsii eegumsa qilleensa naannoo ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. soogiddi galaana meeditiraaniyaan keessa jiru dachii qonnaa dhaqqabuudhaan biqiltuuwwan ajjeesaaf dadhabsiisaa deemeera qonnaan bultoonni naannoo jiran fuduraaleen isaan biqilchan dhandhama kana dura qabu turan dhabaniiru jedhu biyyeen sun soogiddaan waan wal makeef sana qabbaneessuuf immoo laga abbayyaarraa bishaan qulqulluu argachuu qabu galaanni meeditiraaniyaan dhumarratti lafa qonnaa naannichaa heektaara kuma dhibba tokko ka ta'u qonnaa liqimsuu akka danda'u eejensiin eegumsa qilleensa naannoo unep ibsee jira kun immoo masriidhaaf balaa guddaadha kabiraan uummata itiyoophiyaa miliyoona dhibba tokkoof miliyoona kudhan ta'u keessaa walakkaadhaa ol ka ta'u ibsaa malee jiraachuu malee filannoon qabu laga abbayyaa irratti kan ijaarame piroojeektiin ittisa bishaanii guddaan kana akka sirreessu abdatti. bara 2011 ka jalqabe hidhi laga abbayyaa kun abbayya gurraacha irratti abbayya adii ka sudaan waliin walitti makame bishaan kiubiik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'u sadii keessaa harki tokko duruu ittisa sana guutee jira. muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed lagi abbayyaa kennaa waaqarraa nuu kenname jechuudhaan baatii hagayya darbee dubbataniiru inni kun immoo kaayiroodhaaf mataa dhukkubbii ijoo ture. pirezidaantiin masrii abdul fattaa alsiisii ammallee sababaa hidha laga abbayyaan bishaan gara naayilitti yaa'u ilaalchisee akkaan gaccaba jechuun sodaa qaban ibsaniiru sudaan keessattillee balaan lolaa bara kana namoota dhibba tokkoof shantama galaafate gandeen mancaasee jira gabaa addunyaaf ocholooniif jirbii kan kana fakkaatu dhiyeessuun kan beekamtu sudaan uummati ishee sodaa beelaa keessa bu'ee jira.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu erga karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatiif instaagiraamii keenyaatiin nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan nu dabarsaa jirtu tegisti gammeeti pirooduusariin keenya biraan haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo shantamii sadaffaa. kan isin keessummeessaa jiru anbaf qaaduu moroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya kanumaan xumurra amma qophii boriitiin walitti deebinutti nagaatti bula.